እኔ ነጂው አሜሪክ mwiriwe neza inshuti muduteze amatwi makuru tubafitiye kuri isaha muri kumwe nanje Fidel Niyongabo kaze mu biganiro n'amakuru tubafitiye kuri radiyo inshuti ya bose yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no ku ijwi rya Amerika kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu i Kigali mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice bibiri
kugira ngo rero ikintu cyafatira umwanzuro umuturage ajye kukivuguruza ntabwo byoroshye ba bandi bamaze gufata iki cyemezo bakuka inabi uwo n'umunyagihugu avuga ko bataronswa ubushobozi bwo gufata ingingo zibaraba mu bijyanye n'igenamigambi mu by'igihugu mu rwanda donald trump arashikiza imigambi yiwe yo kuzimanganya leta ya kisilamu Usain Bolt muri Jamaica aracana umunonotsi yiruka cyane kurusha abandi ku isi Edgar Lungu yasubiye gutorwa kuba umukuru w'igihugu cya Zambia aya makuru hamwe n'ayandi makuru twabateguriye turayabashikiza mu buryo bunonosoye mu biganiro byacu byo kuri iyi saha mugume ku maradiyo yanyu duhere ku makuru avugwa hirya no hino umukandida wo muri repubulika donald trump arashikiriza uno muswi wa mbere imigambi yiwe igenewe kuzimanganya leta ya kisilamu n'iyindi mirwi y'iterabwoba abafasha biwe bamenyesha ko mu ijambo aza gushikiriza muri leta ya ohio aza kumenyesha ko leta zunze ubumwe za amerika zikeneye gukorana n'igihugu icyo ari cyo cyose umuntu ataravya amatati cagiranye na amerika muri kahise gishaka gutsinda iterabwoba ry'intagondwa z'abayisilamu ijambo rya Trump riza gusigura mu gihe Amerika idashobora guhitamwo abagenzi ngo bategerezwa kumenya bansi babo ijambo rya Donald Trump rishimikiye ku vyerekeye gutsinda intagondwa za leta ya Kiislamu rikaba ririje imisi mikeyi inyuma ko atangaje mu buryo budaciye mu kuri ko perezida wa Amerika Barack Obama n'uwo bahiganwa mu demokrate Hillary Clinton aribo bashizeho leta ya Kiislamu yaranebaguwe cyane ku vyo yatangaje ku vyerekeye perezida Obama na Hillary Clinton mu nyuma yaho akaba yamenyesheje ko yari katera ibinanga donald trump kandi yamenyesheje ko aza gushikiriza imigambi yo gutunganya gushasha imigambi yerekeye abimukira muri amerika hillary clinton aza kwiyamamaza uno munsi kuwa mbere mu gisagara ca scranton muri leta ya pennsylvania ari kumwe n'icegera ca perezida joe biden joe biden yavukiye mu gisagara ca scranton usain bolt wo muri jamaica aracari umunonotsi yiruka cane kurusha abandi kw'isi yatsinze ihiganwa ryo kwiruka imetero ijana ejo kuwimana ibaye intsinzi igira gatatu yikurikiranya mu mahiganwa mpuzamakungu ya olympic nta wundi munonotsi yari bwigere abishikako mu kwiruka imetero ijana usain bolt yatanguye ihiganwa atanyaruka cyane yamara yararenganye umunyamerika justin gatlin bageze ku metero mirongo umunani yarangije mu misegonda icyenda n'ibice mirongo umunani na kimwe intsinzi ya bolt yatumye abantu isinzi bari kubarorera ihiganwa ryo kwiruka imetero ijana kuri televiziyo ku mugwa mukuru wa jamaica kingston berekana akamwemwe kenshi cyane usain bolt aracyasigaje ayandi mahiganwa abiri mu nkino mpuzamakungu za riyo ariko agerageza gutsinda inshuro igiri ya gatatu mu kwiruka imetero amajana abiri n'imetero amajana ane umuntu agenda ahererekanya udukoni yatangaje ko asigaje amahiganwa abiri imbere y'uko ahagarika kubandanya guhiganwa imbere yaho mu ijoro ryaje kuwimana umunyafurika y'epfo wade van nikerk yatsinze ihiganwa ryo kwiruka imetero amajana ane mu misegonda mirongo ine n'itatu n'ibice bitatu yarangije iryo higanwa mu mwanya mwiza utari bwashikwe ko imbere yaho yarushije umunyamerika michael johnson yagize mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda n'icyenda yarangije imbere ya kirani james wo ku izinga rya grenade yatahiye umudari w'umwakaka rashon merit wo muri leta zunze ubumwe za amerika yatsindiye umudari wa bronze umunyakenyakazi geragad sumugomgan niwe yatsinze ihiganwa rya marathon ku rwego rw'abafasoni mu masaha abiri minota mirongo ibiri n'ine n'amasegonda ane yarangije amasegonda icyenda imbere ya ernest kirwa yavukiye mu gihugu cya kenya yamaraserukira bahrain umunya-ethiopiyakazi Mara Dibaba yarangije mu kibanza cya gatatu no munsi wa mbere abananotsi baza guhiganirwa imidari y'inzahabu cumi n'indwi radiyo ijwi rya amerika i washington dc mwananira kumviriza amakuru yo hirya no hino twabateguriye perezida w'igihugu cya zambia edgar lungu yasubiye gutorwa kuyobora igihugu mu matora yari yegeranye abatavuga rumwe na leta bavuga ko yibwe urwego rw'igihugu rujejwe gutunganya amatora rwatangaje ko lungu wo mu mugambi uri ku butegetsi patriotic front yatsinze n'ibirenga ibice mirongo itanu ku ijana by'amajwi yatsinzwe uwo bahiganye bikomeye hakayinde Hichilema wo mu mugambwe utavuga rumwe na leta united party for national development yaronse munsi y'ibice mirongo ine n'umunani ku ijana abanywanyi b'umugambwe wa hichilema batangaza ko amatora yo ku itariki cumi n'imwe z'ukwezi eh, k'umunani yabayemwo amanyanga yamenyesheje ko bazokwitwarira ibyavuye mu matora muri sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa nshingiro y'igihugu ikiringo cyo kwiyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu muri zambia cyaranzwe n'indwi zo gutana mu mitwe hagati y'abashigikiye imigambwe yahiganywe mu matora abantu batatu barishwe perezida edgar lungu yayoboye zambia kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu inyuma y'urupfu rwa perezida michael sata yatsinze hakayinde hichilema mu matora yo mu mwaka uheze aho yamurushije amajwi ibihumbi mirongo ibiri n'umunani gusa leta y'igihugu cya nigeria iriko ivugana n'umugwi boko haram inyuma y'uko amasanamu ya video mashasha aserutse ku rubuga ngurukanabumenyi ku munsi w'imana ayo masanamu yerekanye abanyeshuri b'abigeme bagera kuri mirongo itanu banyurujwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane umugwi boko haram uvuga ko benshi muri bo muri abo bigeme bapfuye usaba gukaba abasigaye n'abanyororo bawo ayo masanamu ya video amara iminota cumi n'umwe yashizwe ku rubuga ngurukanabumenyi youtube mu gitondo ceje kuwimana akaba yerekanye umuntu yambaye impuzu z'igisirikare ari kumwe n'abigeme batari bake basa n'abarushe bamwe bicaye abandi bahagaze inyuma yiwe abavuga mu rurimi rw'ikihausa uwo muntu yambaye impuzu z'igisirikare asaba leta ya nigeria kurekura abantu bapfungiwe bapfungiwe mu bisagara vya abuja lagos na maiduguri ni ibintu umugwi boko haram wasavye imbere yaho abaharanira agateka ka muntu bavuga ko ku neza y'abigeme b'abanyeshuri banyurujwe ku ishure yisumbuye ya Chibok hageze ko leta ya Nigeria iganira n'umugwi Boko Haram hafi y'abigeme amajana abiri na cumi n'umunani ku bigeme amajana abiri na mirongo irindwi na batandatu banyurujwe n'umugwi Boko Haram ku ishure yo mu gisagara ca Chibok mu buraruko bwa Nigeria radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwana nyakumviriza radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ni umwanya w'amakuru yo mu karere duhere mu rwanda aho ubushakashatsi buherutse gushyirwa ahabona n'ikigo gishinzwe ubuyobozi bwiza mu rwanda rgb bugaragaza ko abanyagihugu bari munsi y'ibice mirongo itanu ku ijana ari bo bamenya imigambi berekeye abanyagihugu baganiriye n'ijwi ry'amerika bemeza ko imigambi myinshi babona batazi iyo iturutse kandi bivugwa ko ubuyobozi bwegerejwe abanyagihugu nibyo dushikirizwa n'umumenyeshamakuru wacu asumta kaboye
hagiye gushira imyaka cumi n'itanu mu rwanda hatangijwe gahunda yo kwegereza ubuyobozi n'ubushobozi abaturage iyi gahunda yashyizweho igamije guha ijambo abaturage mu kugena ibibakorerwa ibi ariko bisa nk'ibitarashinga imizi kuko ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere mu rwanda rgb bugaragaza ko mu turere makumyabiri na dutanu twakoreweho ubushakashatsi abaturage bangana na mirongo itanu n'umwe ku ijana aribo bonyine bagaragaje ko bagira uruhare mu bibakorerwa profeseri shyaka anastase uyobora iki kigo avuga ko hari byinshi abaturage badafitiye ubushobozi ku buryo babigishwamo inama gusa ngo ntibyabuza ko abaturage bajya babibwirwa mu mvugo yoroshye babasha kumva uburyo abanyarwanda bavuga ko bagira uruhare mu mihigo biri munsi ya mirongo itanu ku ijana iyo ugiye muri bya bindi bimwe twise rero ko ari tekinike tuvuge ngo ibyo kuvuga ngo ese abaturage bagize uruhare mu igenamigambi ry'akarere byumvikane ko hari n'aho dukwiye no kubyumva urumva hari nk'abantu bavuga batari ko ubundi abaturage ibintu by'amafaranga kubaza ingengo y'imari ko ari ibintu bisaba ubutekinisiye n'ubuzobere ubundi abo baturage barabizi bikaba byasobanura impamvu icyo gipimo kikiri hasi ubuvugizi tugenda kubona aha nubwo umuturage tuvuga ngo ntabwo azi yize icungamutungo ariko ashobora kumenya no kumva mu mvugo ye ubishyize mu mvugo ye ntabwo byamubuza kugira uruhare abaturage bavuganye n'ijwi rya amerika bemeza ko kugeza ubu batarahabwa umwanya uhagije ngo baganirizwe ku bibagenerwa ndetse hari n'abadatinya kuvuga ko inzego zibakuriye arizo ziza zarangije kubafatira ibyemezo bagatinya kunyuranya n'abayobozi babo ifumbire kandi bakatubwira ko ikiro ari maganayo maganaya kandi wahagera bakagutegeka gutwara ibiro makumyabiri ubundi ibiro makumyabiri bizaba bibuze angahe bitandatu umuturage nta jambo agira turasuzugurwa rwose Nk'i- nk'ibyerekeranye ni- n'ingingo twagombye kwiga baje kubitubwira nka- byafatiwe n'umwanzuro kugira ngo rero ikintu cyafatiwe umwanzuro umu- umuturage ajye kukivuguruza ntabwo byoroshye ba bandi bamaze gufata iki cyemezo bakuka inabi iyo abaturage babajijwe ababatura hejuru gahunda za leta abaturage bahuriza ku bayobozi b'inzego z'ibanze ari nabo babana nabo umunsi ku munsi gusa aba bayobozi nabo batangaza ko badahabwa umwanya uhagije ngo babanze bigishe abaturage ibigendanye na gahunda za leta biro baduhaye ni ntoya byatunguranye kandi bigomba gukorwa ubwo nta- nanjye wa muturage ndamwigisha uyu munsi n'ejo ahubwo wa gatatu kuko gi- gitifu umurenge yambwiye ngo reba ko bitagenda nanjye ndashyiraho haraka twebwe gusa bitugeraho tubishyira mu bikorwa gusa bikana rimwe bikunda no kutugora ku- kubishyira mu bikorwa kuko biba bidutunguye kubera amateka yaranze igihugu cyacu abaturage tuyobora n'igitekerezo gishobora kumuzamo ari kiri cyiza ariko akifata akavuga ati wenda nimvuga ibingibi nubwo byagira akamaro ariko hari igihe byangiraho ingaruka mu rwanda gahunda yo kwegereza ubuyobozi abaturage no kubaha ijambo mu bibakorerwa yatangiye mu mwaka wa bibiri na rimwe ariko uko imyaka igenda ishira abayobozi bagenda bavuga ko hari ibyo abaturage bagezeho nko kugira uruhare rwo gushyiraho ababayobora cyane cyane mu biciye mu matora ubuyobozi buvuga ko bimaze kugera ku mirongo cyenda ku ijana uruhare rw'abaturage mu kwishakamo ibisubizo nabyo ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere kivuga ko bigeze kuri mirongo inani ku ijana inama y'umushyikirano iherutse yari yasabye inzego z'ubuyobozi kwegera abaturage no kubafasha kuba bagira uruhare mu bibakorerwa byo bikiri hasi munsi ya mirongo itanu ku ijana umuyobozi wa rgb avuga ko ikigo ayoboye gikora ubuvugizi kugira ngo imibare y'abaturage bagira uruhare mu kwihitiramo ibibakorerwa izamuke akomeza avuga ko abayobozi ba- bakwirinda guhitamo ibyo abaturage bakorerwa batabanje kubagisha inama asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze asumta kuri iyo nkuru mu burundi naho abanyagihugu muri komine ntega basaba umugwi ujejwe kumenya ukuri no kurekuriranira gutohoza abateguye intambara yatumye abantu basubiranamwo bakicana mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani n'umunani ni inkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru wacu jean bosco ndarurinze
igenekerezo rya cumi na gatanu ukwezi k'umunani uko umwaka utashe abarundi benshi bagizwe n'abasengera mu ishengero katolika bawuhimbaza cyane bibuka iyurira mu ijuru rya bikira mariya nyina wa yezu muri komine ntega mu ntara ya kirundo no muri komine ya marangara mu ntara ya ngozi barawuhimbaza nabo nyene ariko iruhande y'ivyo uwo munsi ubibutsa n'amahano y'intambara yadutse kuri iyo tariki abahutu n'abatutsi barasubiranyemo abavyibuka neza na neza bakavuga ko iryo genekerezo ryashitse ari ku munsi wa mbere nk'uno munsi nyene je nka jewe uyu munsi mukuru wa bikira mariya ariko n'umunsi mukuru w'imana ariko mugabo muri kahise kanje ko uwo munsi unyibutsa umunsi mubi aha nabuze abantu b'iwanje bakabatemagura na jewe nkahakwa bakandatsa imyami bakantema gose nkakizwa n'imana nyene ko imana niyo mushobora byose umunsi mukuru wa bikira mariya unyibutsa yuko n'abanjye bahonye n'abanjye barahonye bikira mariya niwe yansize mu kwaha arangumya arangumya kandi uwo munsi hari nyene icyo gihe iyo ntambara itangura hari umunsi mukuru wa bikira mariya hari ku wa mbere nyene nk'uyu munsi hari uyu mu- uyu munsi nyene wo ku wa mbere niyo intambara ya sukutama jewe icyo nipfuza nipfuza yuko twokwama mu mahoro ntituze dusubire kubona akabi nka kajya igihumbi kimwe amajana icenda mirongo umunani n'umunani hari ku munsi mukuru nk'uyu nyene ico gihe harabaye amarorerwa abo banyagihugu bavuga ko bababazwa cyane n'uko ubwicanyi nk'ubwo butegurwa n'incabwenge bugahitana umunyagihugu muto muto I- ibi bintu biza bira- biratera uburundi bakama usanga kandi ugaca usanga wari ikwiye kuko guhohoterwa sinawe bakurikiye bakurikiye bene twebwe ibintu zakabibo bafyonyagura icyo gihe bavuze nyene ku munsi mukuru wa Bikira Mariya benshi bapfuye n'abantu atari icyo bamaze n'abakimaze bisimbiye bigiriye mugabo babandi atacyo banakoze banagize nibo bem- baca bagwa ngaha ababuteguye ibyo ntacyo totora kuko naho ba benshi usanga byari mu banyagihugu biba byavuye mu zindi nzego ariko urumva ntabyo bashoboye twashoboye kubona eh, nk'ababikiza baribo basaba umugwi w'igihugu ujejwe gutohoza ukuri no kurekureranira ku mabi yagiye arashikira uburundi kubafasha kumenya ukuri ku ntambara ya ntega na marangara yahekuye imiryango yabo dusaba aho kuri gushobora kumenyekana hanyuma ibyabaye bikajya ahabona umuntu aba yarakoze ibyaha akabihanirwa cyane duciye kujya mu ngwe ujeje ukuri no kurekuriranira bigaca muri iyo nzira ijyanye mugabo umuntu yamenya ukuri akamenya ati naka wamwiciye naba bikagenda nk'uko turabinyotewe nyine kuko urumva mu gihe tudashobora kuvuga ngo tugume tuvuga ngo twubakire kuri kahise ariko kuri naho dukwiye kukumenya uwo mugwi cumi na mbere twawusaba twawusaba yuko twebwe abantu babuze aba- ababo muri bajya kubo tugarukira ko bakaduhoza kigira kabiri nabo bagatohoza bagatohoza ubwo bwicanyi ukuntu bwabaye kuri ivyo vyifuzo vy'abanyagihugu bo muri komine ntega twagerageje kurondera abategetsi ba komine ntega kubera umwanya muke afatiriwe n'urugendo rw'akazi ntitwashoboye kubonana na musitanteri wa komine ntega ariko abanyagihugu benshi baganiriye n'ijwi rya amerika bavuga ko babanye neza muri rusangi kandi ko batifuza ko hari umuntu yokwiheka inyuma y'amacakubiri y'amoko ku nyungu ziwe yifuza kubateranya abakirisu batari bake ku munsi nk'uyu bahora banabuhimbaza bagira urugendo rweranda n'amaguru rubashikana ikibeho mu gihugu cy'u rwanda ikibanza ekereziya katolika imaze kwemeza ko cabayemwo ibonekerwa imigenderanire itifashe neza hagati y'uburundi n'u rwanda yatumye benshi mu bahora bagira izo ngendo bazihagarika nk'uko babibwiye ijwi rya amerika mu kirundo jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
nshuti z'ijwi rya amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu burundi abantu babiri baranyurujwe mu ijoro ry'ejo ku imana imodoka barimwo iraturirwa umu- mu mutego w'abantu bitwaje ibigwanisho wabereye eh, mu kagwema mu ntara ya bubanza ni ku ibarabara ry'ibujumbura rija mu ntara ya cibitoke ni inkuru y'umumenyeshamakuru wacu evariste nzikobanyanga abanyagihugu baba hafi y'ahabereye uwo mutego bavuga ko hari nk'igihe cy'isaha zibiri z'ijoro kuri uyu w'imana abanyakagwema bavuga ko abari muri iyo modokari uko bari batatu bafashwe n'abo babategereye babinjiza mu ishyamba cimeza rya rukoko bahejeje kubasahura urukomba amazi banaturira imodokari barimwo uwashoboye gucika abo bagizi ba nabi yaganiriye n'uno munyakagwema avuga ingene vyagenze wari ari muri iyo modoka uko yabitubwiye ariko ati twebwe maze kudufata kubwo twakiwe n'amasasu twarahagaze tumaze guhagarara baca baradukura mu modoka baradusopa baje kudusopa baca baratuboha ibiziriko bica mu nda nka kujya baziriki inkende ahari baca barabashorera baragenda baramanukana muri rya nzira nyene bageze hepfo niho haca havuga amasasu avuye kuri pesi maze kubaregeza acara nyuhurura ikiziriko buke buke inyuma kica kiramanuka no ku maguru aca arabandanya agenda ikiziriko kitakiri muri we mugabo w'inyuma akaguma afashe ikiziriko yibaza ko ikiziriko wa muntu kikimufashe aho nyine aca arakata aca ariruka abanyuruzwa aho ku ibarara rya bujumbura c'ibitoke iyo bashitse hakurya muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo aba banyuruje basaba imiryango yabo amafaranga arenga umuriyoni w'amarundi kugira barekurwe uno munyakagwema yemeza urwo rudandaza benshi turumva ko nko mu gihe bageze iyo baba bari batelefona b'iwabo bagacirikana nko kumenga abo bantu ni nk'urudandazo rwari ko barakora kuko usanga baciririkana ugasanga bariko baraka imiliyoni z'amafaranga kugira ngo bikunde bagomboze abo bantu muri abo bantu bamaze ba- baza bakora ubwo bubisha ntawe urigera afatwa muri bo kuko niyo baturiye izo modoka bamwe bazumva gata abantu babajanye kandi abajejwe umutekano baba bari muri ako karere ugasanga ntibabikurikiranye cane na musitanteri wa komine gihanga aremeza urwo rudandaza rukorwa n'abanyuruza abantu ku ibarabara rya bujumbura c'ibitoke leopold ndayisaba asigura igituma kuri iryo barabara hama habereye imitego y'abitwaje ibigwanisho igituma biba ni kubera ko ibarabara risanzwe novuga ntirihana ritumbereye hano mu rukoko ishamba cimeza kandi ubwa kabiri akaba hegeranye n'igihugu kibanye giharanira demokarasi ya kongo mbere n'izo nkozi z'ikibi zikaba ariyo zica zihungira rero aho byarabibereye nta birometero bibiri bishika mbere ni kilometero nka kimwe kugira ngo tushika muri kongo abantu rero bakaba ah, bategereye ahantu atamihani hegereye atamihani hari y'abantu abanyagihugu bo mu kagwema no mu micungararo basaba abajejwe umutekano kugwiza ibikorwa byo kukizura kugira bateshe abo bantu bitwaje ibigwanisho ako ni nako kamo gaterwa na musitanteri wa komine gihanga abajije umutekano tubasaba nabo nyene eh, kubandanya bakorana neza n'inyabune eh, mugabo turabashimira ariko tukabasaba yuko nabo nyene eh, iyo batabajwe hakiri kare nabo nyene boca bagerageza bakabanguka ntaco twobagiriza kuko biragoye yuko boja umusoda ku wundi canke umupolisi ku wundi kuri no barabara no mu ndwi iheze aho ku ibarara rya bujumbura c'ibitoke harabaye umutego hagati y'ibarara rya munani n'igicenda muri komine gihanga ico gihe ntacononekaye nk'uko vyashikirijwe n'umukomiseri arongoye igipolisi mu ntara ya bubanza yashimiye abajejwe umutekano batabaye bagatesha abo yise abambuzi mu ndwi iheze kandi habereye ngaho mu ntara ya bubanza inama yari irongowe n'umukuru w'inama nkingu z'amateka y'u Burundi Reverien Ndikuriyo ico gihe buramatare wa bubanza Tarcisse Niyongabo yamenyesheje ko we na bagenzi we barongoye intara zihanura uwibe na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bategekanya kubonana n'abarongoye akarere ko hakurya mu ntumbero yo kurwanya bitwaje ibigwanisho bama batega imitego ku ibarabara rya Bujumbura c'ibitoke ibubanza Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika turagushimiye Evariste kuri iyo nkuru mu Burundi kandi ejo ku Imana mu ijoro niho hatogwa umwigeme arusha abandi akaranga n'ubwenge Miss Burundi akaba yitwa Ange Bernice Ingabire yiga mu gisata c'ubuganga muri kaminuza y'u Burundi ejo buri kaneza niwe yakurikiranye iyi nkuru La couronne va pour euh, Miss Burundi 2016-2017 à Ange Bernice.
turi mu bigo by'ihoteli safari gate muri karitsiye ya kabondo ku mugwa mukuru bujumbura umwe mu batanze amanota ariko ashikiriza izina ry'umurundikazi arusha abandi akaranga ahejeje gutorwa ange bernice ingabire yatubwiye ko yiyumva n'imigambi ashaka gushikako numva nezerewe cyane ni ukuri vrema imana ininahazwe ni ikibanza ndonse yego nako ndahiganwa muga yego, ndashima imana ko nikimpaye umugambi wanje ni uwo gufasha abana bavukana indwara z'ubumuga zitandukanye shaka ahanini guhimiriza abakenyezi bose kuza bara- bararabisha imbanyi zabo hakiri kare kugira bamenye uko abana babo bifashe mu nda kugira bishitse ba- bakaba bafise ubwo bumuga bashobore kubuvura hakiri kare ikindi naco nuko nogerageza kuvuza abashoboka gupartisipa à la guérison de certains ego birasaba uburyo n'ivyo muga n'amashirahamwe menshi ashobora gufasha tuzoyitura tubereke tumaze kugira ibiharuro vy'abakenewe gu- kwitwaho cane hama mu vyo guhimiriza naho tuzogendera intara zose dushobore kugi- guhimiriza abakenyezi bose bashoboka bamenye ico kintu co kurabisha imbanyi zabo hakiri kare iyi migambi abaserukiye leta mu birori barizeza kuyunganira wiri nyamitwe umujanama mukuru ajejwe kumenyesha amakuru miro kwa perezida nkuru nziza nta nkeka ko ubushyikiranganji butandukanye buzoshobora kubafata mu mugongo mbere na nyinshobora mukuru w'igihugu mukaba muzi yuko yama yashigikiye ingendo nk'iyi uwufise umugambi mwiza akamushigikira n'uwubatse inzu akamuterera amabati n'uwufise umugambi wo kubaka ishure akamuterera nicyo gituma n'aba rero muri iyo migambi nta nkeka yuko leta izobashigikira kuva hasi gushika hejuru umuvyeyi wa ingabire avuga ko ari iteka umuryango we utewe na rurema kubona umukobwa wiwe agira kabiri acika nyampinga w'uburundi jewe singirigana nabivuga ndanezerewe cyane ariko nshimira cyane imana kuko ni ubuntu bw'imana ntabyo twari twiteze ariko imana yabikoze ndashimira cyane imana rero ku muryango wacu ni iteka twumva ko ari iteka kugira umwana wacu abe misi burundi ni iteka ridasanzwe turakengurukira cyane imana iyi nyifato y'aba bigeme wiri nyamitwe abona ko ikwiye kubera akarorero abanyepolitike burya mu buzima bwa minsi yose hama hariho uguhiganwa no ku ishure abana barahiganwa uwa mbere akaronka amanota yiwe abandi bakamushimira bakavuga bati ujya mwana twariganye araciye ubwenge nta mwana b'uwa mbere ngo ace yicwa nawe uwa mbere ngo ace akubitwa ni ibintu dukura mu buto bwacu no mu nkino twakina tukiri bato uwutsinzwe nibatsindaho cyangwa uwutsinze nibakureho rero twamenye yuko aho intahe ishize ariho abantu bashira hariho abashigikira uyu abashigikira uriya naje ngira ngo nari mfise uwo nshigikiye ariko rero hariho abategereza guca urwo rubanza bakaraba uciye ubwenge bakaraba mwiza bakaraba utambuka neza ivyo rero byo tubera ko icigwa twebwe abanyepolitiki kugira tuti iyo tugiye mu matora abanyagihugu bahejeje gutora umwe wese ashira aho intahishe mu birori byo gutora nyampinga w'uburundi harimo abanyepolitike n'abaserukiye ibisata bitandukanye vya leta hakaba harimo n'umunyamabanga mukuru wa yase liberamfu mukeko twabajije winyamitwe icamuteye kwitaba ivyo birori ibintu nk'ibi ni ibiha isura igihugu ni ivyerekana ko mu gihugu hatavuga politike gusa mu gihugu akaranga inkino n'ibindi ibi birata ubwiza bw'uburundi ubwiza bw'abarundi ubwiza bw'abarundi kazi si mu burundi gusa bikorwa ni ku isi yose rero ibi byo kuranga ubwiza abarundi bafise ni ibintu bitegereza gushigikirwa n'abarundi bose bakunda igihugu cyabo harimo na twebwe turi muri leta n'ahandi kuko ntitureka kuba abarundi n'abanyepolitiki n'abatari muri politiki abari mu migambwe n'abatari mu migambwe ari mu mashyirahamwe yigenga abatari mu mashyirahamwe abagwizatunga ni nacyo gituma mubona ngaha hari abarundi n'abanyamahanga bose baje kuraba imbere yo gutangura ibirori nyezina abantu bafashe umunota wo kwibuka umushingamateka w'uburundi mu nama nshingamateka ya yase afsa mose aherutse kwicwa arashwe ku mugwa mukuru bujumbura ivyo vyakozwe kuko yari mu bashigikira ihiganwa Ange Bernice Ingabire yatowe nka nyampinga w'Uburundi afise kandi amahirwe yo kuja mu ihiganwa rya Miss Africa na Miss United Countries rizobera mu gihugu ca Philippine abigeme cumi n'umwe kuri mirongo itatu na batatu nibo bari bashitse mu gice ca nyuma c'ihigano Eroje Burikaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika urakoze Eroje kuri iyo nkuru radio Ijwi rya Amerika i Washington DC
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tujye inama bityo duhuze ibitekerezo twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na la benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga ya ambasade ya swede mu rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu rwanda rpep
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha y'isa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm ni muze dukumire amakimbirane twimakaza amahoro Ikiganiro Ejo mu mashuri.
ni icyanjye ni icyawe ni icyacu
mukanya turasoza ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha yamara imbere yaho reka tubibutse ingingo nkunguruza amakuru twabashikirije umukandida mu repubulika donald trump yashikiri- arashikiriza uno munsi kuwa mbere imigambi yiwe igenewe kuzimanganya leta ya kisilamu n'iyindi mirwi y'iterabwoba abafasha biwe bamenyesha ko mu ijambo aza gushikiriza muri leta ya ohio aza kumenyesha ko leta zunze ubumwe za amerika zikeneye gukorana n'igihugu icyo ari cyo cyose umuntu ataravye amatati cagiranye na amerika muri kahise mu gihe kiba gishaka gutsinda iterabwoba ry'intagondwa z'abayisilamu Usain Bolt wo muri Jamaica aracana umunonotsi yiruka cyane kurusha abandi ku isi yatsinze ihiganwa ryo gukwirika imetero ijana ejo ku Imana ibaye intsinzi igira gatatu yikurikiranya mu mahiganwa mpuzamakungu ya Olympic nta wundi munonotsi yari bwigere abishika ko mu kwiruka imetero ijana perezida w'igihugu cya zambia edgar lungu yasubiye gutorwa kuyobora igihugu mu matora yari yegeranye abatavuga rumwe na leta bavuga ko yibwe leta y'igihugu cya nigeria ikivugana n'umugwi boko haram inyuma ko amasanamu ya videwo mashasha aserutse ku rubuga ngurukanabumenyi ku munsi w'imana amasanamu yerekanye abanyeshuri b'abigeme bagera kuri mirongo itanu banyurujwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane umugwi boko haram uvuga ko benshi muri abo bigeme bapfuye amakuru twari tubafitiye eh, muri uyu mwanya hariho agarukiye kuri mikoro ari kumwe nanje fidel niyo ngabo washyize hamwe ibi biganiro ni innocent kimenyi tubifurije mwese kugira umugoroba mwiza no kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi rya amerika
This program has come to you from the Voice of America, Washington.